iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risa mirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu biganiro bya rino genekerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi kwa ndwi muri bibiri na cumi n'indwi muri ya cumi n'umunani y'ijwi ry'amerika muri kumwe na joe diane nahazuye ndongoye ibiganiro by'uno mwanya raia wa burundi na mi pia nawaletea salamu kutoka warundi huko burundi wanawapenda sana sana sana
ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ahari muri Tanzania mu rugendo rwiwe rwa mbere hanze y'igihugu cy'u Burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere yo kugaruka kuri iyo nkuru ndabemere n'izindi ndabafitiye zo mu ntara n'amakambi mbanze ndabwire muri make ko Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yaraye yaneguye bikomeye umugabane wa Afurika uburyo wananiwe no gutuza inzara yugarije ibihugu bimwe bimwe vy'uwo mugabane ivyo Nikki Haley yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU aho yari yaramutse yiga ku bibazo vy'umutekano ku mugabane wa Afurika havuga ko inzara itari kwiye kuba ikivugwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hari ibindi bibazo bikomeye Nikki Haley yatangaje ko abantu barenga imiliyoni miliyoni cumi na bane bashobora cumi na zine murantunga bashobora kuzobangamirwa n'inzara mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria somaliya na sudani y'umanuko yongera kandi avuga ko ari kiza categerezwa kuba kiriko kiravugwa mu binyamakuru vyose ariko ataba kigarukako cane niki hale yagirije abatera intambara intureka n'iterabwoba muri ivyo bihugu vya afurika ko aribo batuma hatera inzara no kudashobora gushira gushikira abakeneye imfashanyo mu bihugu bitandukanye vya afurika kuganiki hale kubona ibihugu vya afurika bitora igihugu nka repubulika iharanira demokarasi ya kongo umunama ijejwe agateka kazina muntu muri yoni ngo bariyo ibiyobora mu gihe ico gihugu kiriko gikorwa ko amatohoza ku ntureka za politike zahitanye abantu ibihumbi bizotuma urwo rwego rusubira inyuma intambara zugarije umugabane wa afurika nazo ziyongere sentare nkuru ya leta z'ubumwe za amerika yahagaritse by'agategekanyo kwakira abantu basaba ubuhungiro muri amerika gushika sentare ibijejo ihejeje kwiga kuri ico kibazo sentare nkuru yemeje kuri wa gatatu ivyasabwe n'ibiro vya perezida donald trump ku bijanye no guhagarika kwakira impunzi mu ntumbero yo gushira mu ngira ingingo ya trump nyene ihagarika ingenzi zituruka mu bihugu bitandatu bigwiriyemwo abayisilamu abacamanza bemeje kandi ingingo ya sentare yashinzwe mu misi iheze ku bijanye n'urutonde rugizwe n'inshuti za hafi z'impunzi semere bemerewe kwinjira ku butaka bwa amerika ingenzi zituruka mu bihugu vya irani irake libiya somaliya sudani siriya na yemen na zirashobora kwinjira mu gihe zerekanye iyo migenderanire icuka hagati y'igihugu c'ubudagi na turukiya kibandanya kiba kibi cane kuri no gatatu ubudagi bwatumye kuserukira turukiya muri ico gihugu inyuma yaho turukiya itereye mu mvuto abakozi b'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu bagera kuri batandatu bari mwe umwe aturuka mu budagi ubudagi bwagabishije turukiya ko imfashanyo isanzwe ironswa n'ishamwe ry'ubumwe bwa buraya ishobora guhagarara bigatuma amasezerano yega abimukira ahungabana umuvugizi mu bushikiranganji bujeje imigenderanire imigenderanire y'ubudagi n'ayandi makungu yatangaje ko leta ya turukiya itegerezwa kumva byihutirwa uruhagarara no kudatahura biri muri leta y'ubudagi kandi ko biteze umuco kwitabwa mu mvuto z'abo baharanira agateka kazina muntu ijwi rya amerika muri ko mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda niho tukumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu abari ngara muri tanzania namwe bw'ijwi rya amerika muraryumva
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ariko aragendera igihugu ca Tanzania ari muri district ya Ngara mu ntara ya Kagera ihana urubibe n'intara ya Muyinga mu Burundi umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikirana urwo rugendo atubwire vyinshi kuri iyo nkuru isaha zine n'inusu zo muri tanzania niho umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkurunziza yarashitse ku kibuga c'umupira w'amaguru co muri distrikte ya ngara ni mu ntara ya kagera ihana urubibe n'uburundi ni hafi cane y'umupaka mu ntara ya muyinga mu burundi yakiriwe na mugenzi we jean pombo magufuri atwara igihugu ca tanzania uyu yaciye abwira abatanzania bari ngaho ari benshi umushitsi baronse uwo ari we Nimewaletea mheshimiwa rais Nkurunziza.
ati nabazaniye nyakubahwa perezida w'uburundi nkuru nziza yaje kudutemberera muramwakiriye Mumshangilie sana.
ndabasabye mu mukomere n'amashi menshi ati ubu tugiye kugirana inama nawe aha ingara mu byerekeye amareta yacu ati nitwaheza namwe turababwira icavuyemwo umukuru w'igihugu c'u burundi nawe yaciye afata akanya ko kuramutsa abatanzaniya Ngara oye! Ngara oye! Tanzania oye! Burundi oye! Kwa niaba ya raia wa Burundi na mimi pia nawaletea salamu kutoka Warundi huko Burundi. Wanawapenda sana sana sana. nk'uko musanze muzi ikirundi ngayingana mu kirundi aha muje mu burundi murisanga musangamo n'abarundi abarundi bazana bavuga igiswahili kirundi sasa ni kusema kwamba warundi na watanzania tuko wamoja
urubuga rw'itangazamakuru rwa leta y'u Burundi rwamenyesheje ko utwara uburundi yitabye ubutumire bw'utwara igihugu ca tanzania leta y'u Burundi ishikiriza kandi ko abo bakuru b'ibihugu baganira ku bijanye na politike ubutunzi imigenderanire y'ibihugu barongoye hamwe n'ibijanye n'umuryango wa afurika y'ubuseruko muri urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko aragira kuri uyu wa kane yaherekejwe n'abashikiranganji batanu ba leta y'u Burundi abo nabo ni Alain Guillaume Bunyoni ajejwe umutekano Alain Menyamitwe w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Isabel Ndahayo ajejwe injira ry'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko Domitien Dio kubwayo w'ikigega ca leta hamwe na Emmanuel Ntamvukiye ajejwe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi imyaka ibiri n'amezi abiri arenga ko iminsi mike niyo yari iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza adasohotse Burundi aho yaruka gufata urugendo hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho nyene yari yerekeje mu gihugu ca Tanzania inyuma y'umunsi umwe gusa atari mu Burundi mu gihe imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwiwe yari imaze hafi ukwezi generale Godefroid Niyombare yaciye ashikiriza ko asenya ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uko gutemagaza ubutegetsi kwavuye kuburizwamwo generale Niyombare ahunga Burundi abo bari bafadikanije umugambi nabo barafatwa bashikirizwa ubutungane igihugu ca Tanzania kandi agendeye nico kiberamwo kandi kikarongora ibiganiro bihuza uruhande rwa leta y'u Burundi arongoye hamwe n'abo batavuga rumwe mu vyerekeye amatati yadutse kuva igihe asubiye kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru tubwire abatwumviriza yuko ico gihugu ca Tanzania umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ariko aragendera ari naco gihugu cakiriye impunzi nyinshi z'abarundi bahunze muri bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cacu tukibandanirize mu bivugwa mu vyo gukingira ibidukikije kuri wa gatandatu hazoba ari umunsi wahariwe gukingira ikiyaga Tanganyika ubushikiranganji bujeje ibidukikije mu Burundi rero mu kiganiro n'abamenyesha makuru kibereye mu kanya ibujumbura bwagabishije ko ari kabiri na rimwe abarundi bagakena amazi kubera ico kiyaga Tanganyika kigeramiwe cane mu mpera z'indwi iheze umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yari yakubitiye kuri ico kiyaga kugira ngo arabe uko vyifashe reka dusubire tuwumvishe ino nkuru yiwe yuko yabisanze
aha ni muri karitiye aziyatike muri zone ngagara komine ntangwa mu buraruko bwa bujumbura turi ku nkengera z'ikiyaga tanganyika mu kibanza bita ku mase uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi rwose uzanana mu mugezi batazira kinuke uwo mugezi unuka kubera amazi avanze n'amaraso y'insato ava mu ihinguriro riri haruguru yaho gato wisuka muri tanganyika turetse ayo maraso y'insato hari n'amacupa amashashe n'ubundi bucafu bw'ubwoko bwinshi buboneka ku nkengera za tanganyika bikaba vyatumye ishusho ry'amazi ryirabura ariko rero hirya no hino y'uwo mugezi hari amabutike n'uburiro butari buke uwo mugabo w'imyaka nka mirongo ine n'itanu twasanze acanira inkono arindiriye abaza gufungura iruhande yiwe naho imbabura ziriko inyama babebo kuri kwamye mbere bamwe bariko barihereza wege umunuko hari umunuko wama ngaha kandi hama hanuka gutyo nyene ayo mazi yamaze kuba- kugumura usanga amazi anuka kubera harimwo aside ishobora kuba ari muri ayo mazi agenda mw'itanganika ava hiyo mu nshato akagenda mw'itanganika aha kantu ko gaterwa n'iki none aterwa n'izo shato nta kindi kiyatera nta kindi ayo mazi ubundi haba ari meza muga ameze ugomora ayo mazi yo ava mu nshato usanga ayo mazi ntiyacanuka twege ingwara turafitse ubwoba none twugirane ubwo bwoba ntabusangiye na benshi mu bamukikuje ndanukirwa nk'abandi kuko n'abandi baranukirwa ariko je nta ngorane n'imwe numva mfise ko singwara noreka kuhakorera gute kandi n'abamaze kuza maze kubona hamaze kuza n'abasumba mwebwe ariko vyase ko kazibirwa mpabwe ngira mucamo iki giturire nivyo numva nta bwoba mfise ko nabona ubwira ntacu ndi buhindure ariko gusa yaba ari ivyo nigirira canke yaba nishikira hejuru nk'umufurege wo kugawa twe tubikora muku nyene ko atakitugira nta muntu aragwara nta kitwara umenyere biba byiza nyene umuntu aba aravye ingene bozibira cyangwa bakaraba ingene bohindura ivyo bizi bikareka kuza birazamo ubucafu ko n'ubucafu bunukamo bamenamo abafise ubunywero ku nkengera za tanganyika nk'uyu musore bemeza ko uwo munuko uhora ubirukanira abaza kubashorera abantu bamaze kuza numva nk'umuntu amaze kumva ako kanuko ntiyoshobora guhafungurira nawe urumva ko utohapfa uvuga ati ndafise amagara meza mu mubiri wanje kenshi birakunda kuduhombya rero nk'umukiriya ashobora kuza nk'akavuga ati ndafise ndi allergique ndafise ndafise kuta- kudashaka kuguma ahantu ndagwa amasinezite ibintu nk'ibyo abantu bafise ubuzima bumwe mu mu mibereho y'abantu Ubu muri uwo mwanya umuntu amaze kukubwira ati nda- nda- ndamerewe nabi mu mu mubiri ara- aragenda nushaka kumu- kumuzibira aragenda twambaye amafaranga gutyo nyene ikiyaga tanganyika cononwa n'ibintu bitandukanye nk'uko bisigurwa na taxis ndayizeye ari mu runani rw'amashirahamwe yo gukingira ibidukikije turavye amahinguriro atari make ayo mahinguriro ari ngaha mu gisagara ca bujumbura Ah, menshi arungika imicafu ubwo nyene mu kiyaga ca tanganyika ata hantu na hamwe aciye kugira ngo iyo micafu ibanze ihingurwe hariho n'abandi bantu bororera impande y'inzuzi hanyuma imicafu yose ivyo byose bikaca biruhukira mu itanganyika hariho n'imihana myinshi bijya bintu biva mu nzu mu matuwarete bijyajya amazi twoga yose aruhukira mu nzuzi izo nzuzi zigaca zigenda muri tanganyika hariho abantu bata imicafu ya micafu twahora tubona ngo kwiyarara hehe ubu iyarara ryabaye inzuzi hariho abituma muri izo nzuzi nyene hari imicafu myinshi iyo micafu yose igaherera mu itanganyika ndayizeye anasigura ko umucafu wonona tanganyika watumye umwimbu w'amafi ugabanuka cane Eh, harya rero mu kiyaga murabona hari ibinyabuzima ibyo bintu bigiye ubwa mbere bishikira ngaha ku nkengera z'ikiyaga ca tanganyika aho hantu niho amafi yategerezwa kuza kugira ngo arondokere adashoboye kuza ngo aharondokere ni ukuvuga amafi aca agabanuka rwose aha aye twababwira yuko turavye nk'ibiharuro mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe amafi yaragabanutse ku rugero rwa mirongo ibiri na gatanu kw'ijana hanyuma tugaca dusanga abarovyi bagwiririkanye incuro kugwiza kane muri iyo myaka yo guhu- yo guhera muri mirongo icenda na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na- na rimwe bigwije na kane amazi mabi n'indi micafu yo mu mazu n'amahinguriro bitegerezwa kubanza kuyungururwa imbere yo kwisuka muri tanganyika ikigo setemu kiraba isuku ku mugwa mukuru bujumbura nico kijejwe ico gikorwa amapompo y'ico kigo amaze imisi adakora kubera ikena ry'uburyo ciza sadiki umuyobozi mukuru wa setemu mu bisanzwe zagira ingorane tukaba tukazikora kugeza aho nyine tunanigwa muraza yuko twagize amanama menshi n'ubwa bushiranganji bitwugikije bushiranganji nayo hagati tukaba- tukabatakambira yuko dufite ikibazo cy'uburyo bitusaba yuko leta idufata mu mugongo n'ubushikiranganji bw'ibidukikije buremeza ko ikiyaga tanganyika kigeramiwe bumaze igihe busigurira abantu bose ko uruhara rwabo ari ngombwa mu kugikingira jeanne francine nkunzimana ajejwe isata c'isuku no kugenzura ubwiza bw'amazi muri ubwo bushikiranganji icyo rero ni igikorwa umuntu wese yotegerezwa gufashamo kugira ngo atunganye imicafu ahari ubu rero tuvuga tuti waba ujejwe ihinguriro tunganya imicafu aho utumbereye waba ufise urupangu tunganya imicafu aho utumbereye amashirahamwe akingira ibidukikije yemeza ko abantu barenga umuriyoni batunzwe n'ibirangurirwa ku kiyaga tanganyika ico kiyaga kiza ubwa mbere ku isi mu burebure bw'amajepfo ni naco kiyaga ca mbere ku isi kirimwo amazi ashobora kunyobwa kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara tanganyika gisangiwe n'ibihugu bine uburundi kongo zambiya na tanzaniya eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika
arakoze na eloge wirika neza kuri iyo nkuru mu kanya isase turagaruka ku nkuru yanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi muri ino ndwi nk'uko tubigira minsi yose ya kane
sha bijya bintu biranuganurwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupingira wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero ni byinshi byanuganutse ku mbuga ngurukanabumenyi muri ino ndwi turimwo ariko icyo twashinye kugaruka ko ni ugushamirana kwabaye hagati y'abahungutse n'abasangwa bapfa amatongo muri komine nyanzarake y'intara ya makamba iyo nkuru yavuze ko byinshi n'ubu ntituza gutanga ko umuco ukwiye kuko hariho ibyo tugitohoza ariko umunyamakuru wacu diane ndonsi bujumbura hariho umuco yaronse reka utubarire ku mbuga ngurukanabumenyi inkuru ivuga ko intandaro ya byose ari ingorane z'amatongo ziri hagati y'abasangwa n'abahungutse aho bavuga ko umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB wari ugiye gushikiriza itongo uwahungutse ariko rero ibyo umugwi CNTB uhakana iyo nkuru ibandanya ivuga ko n'igipolisi cagerageje gutabara ariko ntikigira ico gishitse ko kugeza aho ikambi y'inyanzarake irungika abasoda kugira ngo baje gufasha aha kandi abanditse ku mbuga ngurukanabumenyi babandanya bavuga ko n'igitarugwa cyo ku ruzi mu kengerezi cyavuye giturirwa hakaba rero n'abantu bivugwa ko bahagaritswe bakaja gufungwa ariko rero nubwo umugwi sentebe bivugwa ko ari wo wari kuriyamirizwa ntiwigeze uhonyora muri iyo komine umuvugizi w'uwo mugwi diodone mbonimpa atubwira ko nabo barose amakuru nk'uko abandi bayarose twebwe eh, mu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ayo makuru yavuzwe yuko twaba twari ku mutumba kiderege eh, muri komine ya nyanzarake nta bakozi b'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo bagiye muri iyo komine canke muri uwo mutumba kugira ngo baje gukorerayo igikorwa oya ntabagiyeyo twumvise ahubwo amakuru atangwa ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane Eh, ahubwo twebwe amakuru twaronse twaronse amakuru amenyesha ko zari ingingo zafashwe na sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo murumva rero abantu baritiranya bakitiranya ibikorwa bya snitb n'ibikorwa bya cstb hagati aha tubasomere aba n'abariya ibyo banditse ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu avuga ati nibakomere ku muheto uwundi ati nibaza ko muri ibi bihe icihuta atari ukwaka amatungo bamwe ahabwa abandi kuko n'abandi babandanya guhunga hari n'undi yaciye ashiramwo isanamu yerekana ikiraro kiriko kiraturirwa abasoda n'abapolisi bariko baravuga yuko imodoka zidashobora kurengana uwundi nawe acayandika avuga cane cane kuri iyo sanamu avuga ati umuti si uwo gusambura igitarugwa aho ni ukwihenda cane dusome n'uyu yaciye avuga ati barakwiye guhanwa ababikoze kuko ni ukwisamburira ko nk'ingurube sentebe ije iragenda ariko bobo baragikeneye kugira ngo batere imbere tugarukirize kuri uyu avuga ngo nta kizoroha kuri iyi nkuru havuzwe ko byinshi hari n'abandi bavuze ko nyabuna ari sentare idasanzwe ijejwe gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matongo yari igiye gushikiriza uwatsindiye itongo ari nawe yahungutse ariko naha umuvugizi w'iyo sentare desire manariyo arahakana ko batigeze bahonyoza ukuguru muri iyo komine ya nyanzara aha tukamenyesha ko nubwo abajeje intwaro batashoboye kuronka akanya ko kuvugana n'ijwi rya amerika amakuru dukura muri iyo ntara ni uko n'ico kiraro caturiwe kigatokombera itariki indwi z'uku kwezi inyuma y'iminsi indwi cari cahejeje gukorwa ubu kikaba gikora ukuri kwamye ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
dusubire mu ntara gato amatoni aharugwa mu bihumbi bibiri yarabikijwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo mu bigega rusangi ivyo ni kugira ngo bashobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kandi ari nk'amwe hogira ikiba ku bijanye n'inzara bazoshobore kuyigwanya umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze niwe tubazi ino nkuru inzara yateye mu ntara ya kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbu mu bigega rusange abanyagihugu baritabiriye ako kamo vyemezwa na daniel macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo twahisemo rero kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu eh, ntibawusesagure buriho mu bigega rusange hariyo o, mu makomine atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni ibihumbi bibiri ayo ndibaza ko oh, hageze gutera eh, abenegihugu batazohungabana rwose ngo babure imbuto batera ivyo tubigira kugira ngo bategekanye Eh, ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko ku- ko gusesagura iyo baro- iyo baronse u- umwimbu ariko ubu turavye ukuntu bariko barabigenza turabona ko akamo bakitavye neza ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri kamo ko kubika mu bigega hajya mu mashyirahamwe mwa bya bizu by'amahangari twarakitavye twaragiye turabitsa n'ubu ku mahangari bi- ivyo twabikije tu- twagiye turonka biriyo bikenya twagiye tujana utundi dusigarana muhira two kurya ino nizo kibazo gihari kino nta nakumbati ntaki tw'umuntu nk'umuntu yagiye aronka tujya muri iki tugaca duhera inzara yo ikakigumaho ngere kwirabura ngere kwa nta kumbati gahari nta kajumbu nta n'agatoke ishwe nta na kimwe hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa n'abimburiye mu gifunsi urumva eh, igihe cye- cy'impeshyi cyarageze kugira ngo turatangira turarima turimye mugabo nta mbuto twabonye yo gute- yo guteragira kubera nta muntu yari afite amafaranga ngo asume imbuto mbega naho yari iri wasanga umengo ni kure Na- nahago gusa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndatuze ndatumara n'agakinga nari mfise nako nshirako bigiye kwanka rwose nanjye ngomba gusa ngo nomoke nuko hanyuma akavura kaca karagwa nca ndindira ko ndarindira ko ndarindira kugeza igihe akavura kagwiriye kuri abo umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha Eh, nivyo hariho abenegihugu eh, muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse eh, baciye batera karonka gake batera hato cane nk'ubure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafise batavyo bafise bazotera abo nabo nyene eh, twarabiyumviriyeho turiko turashiraho iki- ibi- ikigega cy'intega bizoza eh, naco nyene twara- ba- abenegihugu bariyungunganije bariko baraterera eh, kugira ngo turonke i- imbuto yo mu kw'icenda kuri bene abo bantu daniel macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agitaho rwiwe kubera inzara hagati aho umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika inkuru rero imwe yo mu makambi nubwo imirimo yo guteka mu maresitora atandukanye no gucuruza ibinyobwa ku kiyaga ca tanganyika yateje imbere abapfasoni bo mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo abapfasoni baridogera abashingantahe babafata ko amadeni ntibashobore kubishura umunyamakuru wacu vedaste ngabo akora ijwi rya amerika mu ikambi yo mu rusenda yarakubitiye ahakorerwa iyo mirimo itandukanye maze adutegura ino nkuru abagore batandukanye bakora imirimo yo gucuruza ibiribwa n'inzoga ku kiyaga cya tanganyika kiri ku kivuko cya rusenda ho muri segiteri ya tanganyika teritwari ya fizi intara kivu y'amajyepfo bavuga yuko baremerewe cyane n'amadeni afatwa n'abarobyi ariko bagatinda kuyishura abandi nabo bakayaheza igira neza vumiriya ni umucuruzi w'inzoga ku kiyaga cya tanganyika yatangarijwe igihe amerika ko batorohewe n'amadeni afatwa n'abarobyi kuko ayo madeni yagiye abinjiza mu gihombo bikurikiranye n'uko baza kwishyuza abarobyi bagasanga barimukiye mu kandi gace barajya amadeni sana bamwe bakayatwara i burundi abandi bakayagumana muri kongo abakongomani ntasho twunguka tuguma duhomba gusa nk'uku ujya ncuruza inzoga nungukamwo inuze inzoga zibiri batwaye inzoga zibiri cyangwa zitatu amahera bagiye abarobyi bagenda nk'abamaraya mushobora kubabona bamwe bagenda i burundi abandi bakagenda i bugwari wumva ibuvira ntushobora kubaronka y'amahera acagenda wamutaye umusubira inyuma gasongo ndayikengurukiye umwe mu barobyi b'abarundi bo mu rusenda asobanura yuko iyo baraye mu kiyaga bakabura indagara n'imikeke bituma binjira mu madeni y'ibiribwa n'inzoga zicuruzwa n'aba bagore bo mu nkambi ariko iyo babonye amafaranga ntibibabuza kuyishura ikintu gitera amadeni sana sana n'ubushomeri tuba dufise twe abantu bo kwitanganika kuba tuyarose no munsi tuvuga ati ejo tuzoyaronka ugasanga turayariye tuse nk'ikirabo turashaka kwicara iwawe ugasanga tuririye nk'umbi mirongo ibiri iwawe ejo tuvuye mu mazi ugasanga nta na kimwe kiriya muntu akoreye tuca tujya ahantu twarire ejo batebana dukope ugasanga dukopye nk'ideni igihumbi icumi ejo tukagira ugasanga tukurishe bitatu hirya yejo tugasubira tukakuriha igihumbi dusubiye tukabura Rero, ah, ugasanga abantu zibutse tuti- mu gweba ugasanga twigira mu gweba ziri ibaraka tugiye ibaraka umva ugasanga we turapoteranye ntidusubire kubonana byose bitangwa n'umuvumo wa tanganika Eh, iyo tanganika ririko iraboneka turahereza aba- bajya badandaza turabariha neza uretse aya madeni avugwa na bamwe muri aba bagore bakorera imirimo y'ubucuruzi bw'amaresitora ku kiyaga cya tanganyika hari n'abandi bagore bishimira intambwe bamaze gutera dore ko hari n'abakira abakiriya barenga mirongo itanu ku munsi abakiriya baba biganjemo abacuruzi b'indagara n'abarobyi ni ukuri turashima imana amafaranga turayaronka y'icapati n'icyayi hamwe ni- n'ibiharage turakora neza tukazinduka mu gitondo hakiri kare tugateka tukagaburira abarobyi ku munsi nashoboye kwakira n'abakiriya barenga nka mirongo nka mirongo itanu cyangwa irindwi none se niba atari ibanga ushobora kubuvanamo amafaranga angana gute muri kano kazi ka resitora ukora ngaha ku mazi
atari ibanga je nkoresha umufuko umufuko wose w'ibiro mirongo ibiri na bitanu ndawuhejeje ndonkamo amahera mi- ibihumbi mirongo irindwi tubamenyeshe yuko aha ku kiyaga cya tanganyika kiri ku kivuko cya rusenda uhasanga umubare mwinshi w'abagore bo mu nkambi baba baje kwihangira imirimo y'ubucuruzi bedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo nino kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere aho harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu rwanda no mu burundi igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa kw'isi na cane cane muri afurika mururanirwe mu banyu no mu vyanyu ejo nimuzosiba iwanyu mu ntara abari mu makambi no mu ntara tuzoba tubafitiye n'akanya ko gutasha abanyu innocent kimenyi diane nahadzwe na ingenieur mwari kumwe mu biganiro vy'uno mwanya tubipfurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu